Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kamisa Woxe Bajjii 29 bara 2017 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirurraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya hattamooltan keessummeessituun keessanarraan jaallanne gammadaati.
galtumsa nagaan soraalaa keetti oduu har'a sanitti himamanii murtii waliigala ameerikaa hajaj pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp nam biyya musliimaa ja keessa dhufu dhowwuuf baaskaan akka tokkoon irra fudhatanii taatullee falmiif yaa'utti jiran mataa oduu keessaa akka tokko.
biyyi tokkummaa imireetota arabaa shakkamtoota shororkaa kan yeman mana hidhaa dhoksaa kan eertiraa keessatti erguu ishee aangawaan yeman ibsanii jiru oduu booda gabaasa qabna. dv kan ilaaleen embasiin ameerikaa finfinnee jiru tuuta oduuf ibsa kenneera gama kaaniin daandiin balalii xayyaaraa itiyoophiyaa bakka xayyaarri fe'umsa irraa buusanii fi fe'an haaraa eebbisiiseera oduu keessatti lameenu gabaasa qabu qophiin torbanii dirree diimokiraasii dhimma finfinnee irratti wixinee bahee irratti marii gaggeeffame fudhatee dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara soraatti isin deebisa.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee miidiyaa Ameerikaa irratti gaazexeessituu beekamtu tokko gooyyeesseera rabsi Tiraamp duruu yoo waan inni hin feene jedhaniin sun warra dharoo deessuu jedheetiin tiwiitar irratti rabaa fi ergaa gargaraa barreessuun beekama namni arga namaa nunni itti cabsee arrabsi kun inni Miikaa Beezeniskiiti televezyiinii MSNBC irratti jaalalleessii Joo Skaarbaroo waliin sagantaa Moorning Joo jedhan qopheessite sagantaa Moorning Joo kun inni waan kamiyyuu kunin waan kiyyi hamtuu dubbatsuun nama caqasu dhabe gadi deemuu jira jedhe gooyyeessee dubbatti tiwiitar irratti tiraamp namni qalbiin diqqaa maraataan akka miikiyaa maraata akkuu fi joo waliin hojii gaaf gannaa hojjettu gaaf ganna haaraa kaane lafa bashannana kiyya margee largoo flooriidaa dhufaa jedhanii wal arginaa jedhanii na gaafatanii dhiigii ila keessa xinniqa na gaafatte anammoo irratti diree jechuun dubba tiraamp. jarii akkan jedhaniin kun gaaf tiraamp filame inni hojii jalqabuuf deemuun duratti flooriidaa dhufanii dubbisuu fedhan taatullee waan tiraamp dallansiisan ammatti hin beekamne arrabsuun isaanii ammoo mirkana taate daayirektarii sabquunnamtii bulchiinsa waayit haawus daan iskaavino jarii raatuun dhiirsaaf niitii kun warra jaanja'e gara yaawwan laale pirezidaantii isaanitti deebi'e. inni itti deebi'uu didee ennaan arrabsee jechuun dubbate gaazexeessituun akkan arrabsan tunin miikaan namni hedduun ganna dabre keessa gaafa tiraampii hojii tanaaf dorgomkaan waan namni ittiin gooyyeessaa isaan wajjechaa bakkaan irratti deebii kenniteef. Manni murtii waliigalaa Ameerikaa hajaj pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nam biyya musliimaa ija keessa dhuuf Ameerikaatti dhufuu dhowwuuf baase irratti didankaani Hajaji sun agi tokkoon irraa fudhatee falmii jirtuuf ammoo qophaa'uuf deemuutti jira. Namni biyyi sun keessa dhufu akka maatiinsaa Ameerikaa qabaachuu qaba yookaan ammoo daldala Ameerikaa keessa qabaachuu qaba. Ta'uu baannaan viizaan argatu. Namni biyyi Musliimaa Jahaan, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Suudaan, Siiriyaa fi Yemen yoo maatii isaanii kaakki jaalalleefaa, kaakki soddaafaa, kaakki obboleeyyanifaa, kaakki ijoolleefaa Ameerikaa keessa qabaate duruu Ameerikaa keessa jiran qabaate Ameerikaa dhufuu danda'an. Seerri kun galgala hojii irra oola taatullee mana murtii waliigalaa kun tan irratti murtii tokko irra ga'uu fi yaada gam lamaanitu caqasuuf deemuu jira kafalmuuf ka deeggaru jechuudha. Ameerikaan keessaa baatullee bulchootii dureeyyii addunyaa digdamaan G20 guyyaa xiqqaan duubatti torbaan dhuuf keessa jijjiiram qilleensa addunyaa irratti mari'achuuf Jeermaniitti walitti dhufanii yaadi tokko irratti waliigaluuf yaa'uu jiran. Bilchootii tunin kora G20 torbaan dhuuf keessa Jeermanii ta'an kana kora kana chaansileerii Jeermanii Angilaa Merkelitti mari'achiisa. Jarri kun waan guddoo irratti wal dubbachuuf yaa'uu jira. Pireezidaantiin Faransaa Imaanuweel Maakroonilleen Makroon illeen bulchoota Awurooppaa jijjiiram qilleensa addunyaa irratti waliigalanii tunin waan itti jajjabaachuu qabnu jechuun dubbate. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Carraan gama DVtiin Ameerikaa dhufuu danda'aniin kabar 2018 ji'aan duratti jalqabe namni carraa isaanii guutachuutti jira. Isaniin guutattan milkii teessan eegachuu jirtanii akka warreen nama dogoggorsiisan hin somne uf eegadhaa jedheetiin dhaame embasiin Ameerikaa ka Finfinnee jiru. Mallas Kaachoo amma haatti oduutan Finfinnee erge tijube. dhiifama kaatu jubee itti deebina sunin duratti ammoo diidii xuyyoora Itoophiyaa finfinnee jiru keessatti ardha fulaa xuyyoora mi'i itti buusanii fi mi'i itti fe'an kan Ingiliffaan kaargoo jedhan guddaatti eebbifame wanti akkana kunin oduu armaan dura dhaabbileen Itoophiyaa ka mootummaa jala jiran faayidaa qaban yookaan ammoo bu'aa qabanii jedhu dhaareessee jedha muummeen ministeera Itoophiyaa ka kaargoo kan yookaan ammoo buufata xuyyoora kana ardha eebbisiise gara jaalanne san deebisa.
Sirna eebbaa har'aa kanarratti akka ibsametti jedha Iskindir Firee Finfinneerraa buufata mi'aa itti buusanii fe'an kun ijaaramuun sadarkaa biraatti ce'uu keenya agarsiisaa jedhamee jira. Terminaalii yookaan buufata haaraa kana eebbisanii kabanan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny guddina argame faarsuudhaan kun imaammata mootummaa isaanii hordofuu sirrii ta'uusaa mul'isaa jedhu.
This success is an inspiration to other state-owned institutions in my country in an Milkaa'inni argame kun biyyoota Afrikaa yookaan immoo dhaabbatoota biyya koo keessa jiraniif jajjabina kaampaaniileen mootummaa jala jiran milkaa'ina hin qaban yaada jedhu injifatee jira. Kanaafis galatooma.
Daandiin balalii Itoophiyaa gama hedduun ka gumaachuu akka qabu ibsanii kunis walga'ii adda addaa gumii fi agarsiisa daldalaa biyyattii keessatti gaggeeffamuuf yeroo namoonni barbaachisan dhufan balaliin xayyaaraa kun fiduudhaan iddoo sagaltamii shanirraa addunyaa wal dhaqqabsiisaa jedhan oomisha ho'aan manca'an tursuu kan danda'u bakki fe'umsaa fi buusuu bifa ammayyaan ijaarame kana isa duraan ture waliin daldala biyya alaa babal'isuuf gargaaraa jedhaniiru. biyya keenya keessatti karoora qabdu akka milkooftus gargaaraa jedhani. isa duraan ture waliin inni haaraan kun mi'a toonii miliyoona tokko keessumsiisuu akka danda'u ibsamee jira. Kanaaf guyyaan har'aa waajirichaafis ta'e lammiiwwan Itoophiyaaf guyyaa gammachuu ta'uu kan ibsan immoo hojii raawwachiisaa olaanaan waajira kana obbo Tawalde Gabramaariyaam turan. Ijaarsi marsaa lammataa kan piroojeektii kanaa yeroo xumuramu dabalataan mi'a toonii kuma dhibba ja'a keessumsiisuu akka danda'u. ibsameera.
amma immoo gara oduu diiviitti deebinaa carraan gama diiviitiin ameerikaa dhufaniin kabar kum lamaaf kudhanii saddeeti ji'aan duratti jalqabe warri guutat guutachuma jira isaniin guutattanii milkii teesseen eeggachuu jirtan akka warri nam dogoggorsu isaniin somnee uf eegadha jedheetiin itti dhaame embaasiin ameerikaa finfinnee jiru malleskaachuu ammaatti oduu tan finfinne erge tujube.
Common fraud that we see Uh, is that the number one is that there are people who are saying that uh, that they
dogoggora uumamatti jira fakkaata mee oduu itti haftee dabalataan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma baddaan waan jira irratti jireenyu fi midhaaffattu baddaan garbaaf galaana jal jirtulleen bineensi baddaa keessa jiru bineensi garba jala jirulleen jireenyi isaa faayidaa baddaa bisaan jala jirturraa argata. Qurxummiin soorisii baddaa yookaan biqiltuu bisaan jala jirturraa argatti. Baddaan qurxummii nyaatuu fi irra argattu tunin kooral riif jedhan biqiltuun soor qurxummii tunin ganna lamaan dabraniin duratti oowwu qilleensa haga hamaa dabreetiin bisaan keessa dhiqamtee baddeetiin hedduun miliyoonii hedduun irraa badeetiin kanaaf amma jireenyisii wayyaa'u jira akka ogeeyyotii dhaaba hawaaf qilleensa ameerikaa nooha jedhanitti baddaan garbaaf galaanaa tuniin asii achitti barkan dhiqamtee hin baddu wayyaa qabdi taatullee ogeeyyotii nooha waan kan jabeessanii eeguu jiran maan jennaan qurxummii addunyaa hedduutti faayidaa irraa argata biyyi hedduutti jireen isiilleen buluutti jira faayidaa irraa argachuu danda'a. Mee amma immoo gara oduu diivii tarreefuu jennetti deebina oduu malleskaachuu ammaa nu erge tujue.
Mootummaan Ameerikaa carraa diivii kennuudhaan biyyoota adda addaarraa namoota gara biyya isaatti akka godaanan gochuu erga jalqabee waggoonni lakkaa'amaniiru itiyoophiyaa keessaas waggaatti namoota kuma afurii hanga kuma shanii ta'antu diiviidhaaf iyyata galfataa jechuudhaan embasii ameerikaa finfinneetti argamu keessatti itti gaafatamaa kutaa hojii ittisa waliin dha'uu ta'an toomaas biils gara ameerikaa dhaquuf fedhii guddaan jiraachuu dubbatan fedhii guddaa akkasii ilaaluudhaan kanneen kanarraa bu'aa argachuu fedhan jiraachuu beekuun danda'ameeraa jedhu. hojiin waliin dha'uu hedduun raawwatamuu isaallee argaa jirraa jedhan.
Common fraud that we see is that the number one is that there are people who are saying.
Malli baratameef ittiin waliin dha'an namoonni agi tokko namoonni diivii akka argataniif kan gargaaran ta'uu ennaa dubbatan dhageenya. Namoonni akkasii garuu mootummaa yuunaayitid isteetsi waliin hariiroo yookaan immoo bakka bu'umsa tokkollee hin qaban namoonni kana godhan. gama poostaa yookaan bilbilaan carraa diivii lootirii injifattaniittu jechuudhaan namootatti dubbatu.
Ittaansuudhaanis carraa diivii argachuuf ulaagaaleen tarreeffaman jiraachuu yaadachiisaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaaf kutaa kudha lama kanneen xumuraniif gosa barnootaa shanitti qabxii gahaa kan argatan yookaan digrii yuunivarsiitii qabaachuu qabu jedhu. Sana ta'uu baannaan immoo muuxannoo hojii gama qabaachuutiin waan irraa barbaachisu guutuutu irraa eegamaa jedhaniiru. Kanneen ulaagaa kana guutan carraa isaanii yaaluu danda'u. Kanas gochuu kan danda'an mala tokkicha qofaanii jedhu Toomaas Biils.
The only way a person can be entered into the diversity visa lottery is by applying Namni tokko gara dorgommii diivii seenuu kan danda'u mala tokkicha qofaani. Kunis gama intarneetiitiin diivii lootorii state.gov ka jedhu irratti iyyata galfachuudhaani. Eenyuyyuu carraa kan argachuudhaaf viizaadhaaf beellama qabachuun kan irra jiraatu malli tokkichis kanuma. diiviidhaaf gaaffiif deebii geggeessuuf gama imbaasiidhaaf dhaquudhaafis beellama kan fudhatanis maluma kana qofaani kanarraa kan adda ba'e yoo jiraate waliin dha'uudha.
itti gaafatamaan kun akka jedhanitti namni kamiyyuu ulaagaa jiru guuteera jedhee amana taanaan carraa isaa yaaluudhaaf maallaqa homaa baasuun irra hin jiraatu.
ayyalam oduu ammaaf qabnu.
ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. biyyi tokkummaa araboota emiroototaa lammiiwwan yaman kanneen shororkeessummaan shakkaman mana hidhaa dhoksaa eertiraa kan asab jirutti erguu isaanii hidhamtoonni duraanii fi aangoonni yaman ibsanii jiru gabaasa kan saaleem salamoontu qopheesse tuujubee dhiyeesse.
Keellaan Andaara Galaana Diimaa jiru qaama caasaa manneen hidhaa bakka dararaan keessatti geggeessamu ta'uu qorattoonni dhuunfaa Associated Pressiif Human Rights Watch saaxilanii jiran. Human Rights Watchitti qorattuu kan ta'an Kiristiin Bakarlee akka jedhanitti biyyi tokkummaa Imireetota Arabaaf michuun ishee yeman hidhamtoota kana akka shakkamtoota shororkeessummaa akkaan barbaadaman kanneen. tattaaffii biyyi kun alqaayidaa yeman keessaa irratti gootu waliin wal qabate gochuun ilaalu yeroo baatilee ja'a keessatti qorattoonni human rights watch dararaa hidhamtoota irratti geggeeffamu galmeessuuf jecha yemaniin daawwataniiru gareen bakarliis hidhamtoonni kun hangi tokko asab bakka biyyi tokkummaa imireetota arabaa waggoota lamaaf maadhee waraanaa tolfattee qabdutti geessaman biyyi kun hidhamtoota meeqa eertiraa keessatti hiitee akka jirtu beekuun sababaa keellaa sana seenuun hin danda'amne akkasumas aangawoonni biyyoota imireetota arabaaf eertiraa tola hin jedhin hafaniif adda baasuun hin danda'amne.
There's been absolutely no transparency or communication um, either with the families or with independent monitors.
Iftoominni yookaan quunnamtiin tokkoyyuu maatii yookiin qorattoota dhuunfaa waliin hin jiru. Lakkoofsa hidhamtootaa fi mana hidhaa yaman keessa jiru namoonni meeqa yaman keessa akka baafamanii fi eessatti akka geessaman beekuun hin danda'amu. Humnootiin isaan eeganii fi hidhamtoonni keessa jiraachuurraa kanaaf mana hidhaa namni seenuu hin dandeenye hedduu jira.
kallattiin mana hidhaa sana seenuuf karaan waan hin argamneef jecha human rights watch kan inni irratti hundaa'ee gabaase hidhamtoota duraanii miseensota maatii abukaatooleef aangawoota yeman waliin gaaffiif deebii geggeessuudhaani assosheetid pireeses waa'ee caasaa mana hidhaaf haala hidhamtoonni itti qabamanii jiran adda baafachuuf mala wal fakkaatu gargaarame erga bara 2015 qabee. biyyi tokkummaa emireetota arabaa yeman keessa ka maadheffatan garee riphxee loltootaa hawtii injifachuuf qaama gamtaa saawud arabiyaan hoogganamu waliin ta'uudhaan hirmaattee jirti gamtaan kun alqaayidaa damee yemanillee barbadeessuu barbaada human rights watch akka jedhutti garuu tattaaffii gamtaan kun godhu haala gaarii hin ta'in qaba biyyi tokkummaa araboota emireetotaa hidhamtoota keellaalee mana hidhaa kasirnaa hin ta'in keessatti dararuudhaan addunyaa ala jiru akka hin argine moggaatti isaan qooddee jirti jedha jaarmiyaan kun ijoollee dabalatee namoota 49 kanneen hidhaa keessa jiran yookaan humnaan ukkaamsamanii achi buuteen dhabameef namoota 38 immoo humnooti nagaa eegsisan kan biyya tokkummaa araboota emireetotaan deggeramaniin hidhamaniiru. miseensonni maatii namoota hidhamanii human rights waachitti akka himanitti firoottan isaanii aboottee yookaan sibiilaan reebamuu elektirikiidhaan gubamuu rukuttaaf qullaa akka dhaabatan dirqisiifamuuf maatii isaanii doorsifamuu keessatti argama.
UAE was backing um, Yemeni forces who were implicated in a lot of these abuses. And the UAE Biyyi tokkummaa Araboota Emiratotaa humnootii Yemen kanneen dararaa kana hedduu keessaa harka qaban jedhaman deggerti. Biyyi kun ofiisheeyyuu keellaalee mana hidhaa kasirnaa hin ta'in qabaachuu akka hiikamaniif ajaja darbuyyuu namoota hidhaa keessa tursuu fi mana hidhaa yemaniin alatti ta'etti hidhamtoota dabarsuu dabalatee duula nama hidhuu kana keessatti hirmaattee jirti.
ministiriin dhimma alaa biyyoota tokkummaa araboota emireetotaa gabaasa hiimaan raayits waachi kana kan hundee hin qabaanneef waraanni isaa mana hidhaa dhoksaa yemen gama kibbaa keessaa hin qabu jechuun haale ibsisuun akka jedhutti gabaasi sun tapha siyaasaa kan gamtaa sana dadhabsiisuudhaaf dhaaboliin shororkeessotaa akka ta'u fedhaniif milishoonniif paartileen tattaaffiin gamtichaa isaan gaaga'een olola oofamee jedha ibsisuun manni hidhaa eertiraa keessa jiraachuu waan jedhen qabu dararaan gabaafame kun sanatar joon makeeniif jaak riid qorannaan akka geggeessamuuf yuunaayitid isteets gama kamiinuu qooda keessaa qabaachuu ishee ilaalchisee qorannaan akka geggeeffamullee yaadachiisaniiru yuunaayitid isteets gamtaa saawudiidhaan hoogganamuuf deggersa loojistikaaf basaasaa ni kenniti asoshiyeetid pirees gabaasa isaa keessatti humnootiin yuunaayitid isteets odeeffannoo argachuuf qorannaa hidhamtoota irratti geggeessamu keessatti hirmaattee jirti jedha haa ta'u malee dararaa hidhamtoota keessatti hirmaachuusheef ragaa dhiyeesse hin qabu jedhu yuunivarsiitii niiwuorkitti piroofeesar seeraaf ministirii dhimma alaa ameerikaa duraanitti gorsaa addaa ka turan raayan gudmaan.
yuunaayitid isteetsiif tarkaanfii fudhatamu akkasii keessatti hirmaachuun kan seera alaati tokkummaan mootummootaa dhimmoota mirga namoomaa shororkeessummaaf dararaa hordofan qorattoota addaa qaba. biyyi tokko dararaa raawwachuudhaan odeeffannoo basaasaa biyyi tokko argatte fudhachuun seeraan dhorkaadha.
yuunaayitid isteets qorannaa geggeessameen odeeffannoo argame dhugaa ta'uusaa irra deebi'uun ilaaluu maltii jechuudhaan raayaan gudmaan beeksisaniiru.
biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii torba nu biraan walakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii torba. faayidaa addaa oromiyaan magaalaa finfinnee irraa argattu laalchisee manni marii ministeerota itiyoophiyaa walgahii kibxata darbe gaggeesseen dhimmootii seera ta'anii tumamuu qaban. jedhe irratti mari'achuun mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa baaseen beeksisee jira dhimmi kun mana maree bakka bu'oota uummataan seera ta'ee ba'uusaa dura qaamota dhimma ilaaluu akka irratti mari'atan marii gaggeessuu qabu gama kaaniin miidiyaan hawaasummaa dabalee sabaa himaan adda addaa irratti qeeqawwanii fi mormiileen wixinee seeraa yaadame kana irratti dhihaataa jiran. paartiin mormituu koongiresni federaala oromoo waa'ee qabiyyee ibsa bahee maal jedha. namoon itti aanaa pireezidaantii paartichaa obbo mulaatuu gammachuu haasofsiisee jira kuno.
obbo mulaatuu manni maree ministeerotaa itiyoophiyaa dantaa oromiyaan finfinnee keessaa qabdu laalchisee wixinee seeraa baasuusaa ibsaa dheengadda baaseen beeksisee jira ibsa kana keessatti dhimmoota adda addaa kaasuudhaan ibsee jira ibsa kana dubbistaniittu jedhee yaadaa dhaabni keessan akkamitti ilaala ibsa kana.
ibsa kana dubbifneerraa dhageenyeerras garuu akka kanaatti miti kan nuyi ta'a jennee yaadne waggaa darban keessaa keessumatti waggaa lamaan darbe keessatti oromoon inni kaan dhiigi isaa dhangala'ee inni kaan lubbuun darbe inni kaan immoo qaamni isaas akka hin taane ta'ee deebii hin argata jennee turre garuu fakkeeffamee inni dhufe kun baay'ee kan nama gaddisiisu haaduma isaayyuu immoo isa durii caalaa saba keenya lafarraa buqqisuu yaada qabu of keessaa qaba. karaa lammaffaatti immoo nuyi finfinneen handhuura oromooti. finfinneen iddoo oromoon itti eenyummaa isaa beekuudha malee namni gara biraan irra taa'ee gara biraa hojjeta jechuu miti. kanaaf baay'ee gaddina keessumatti dhaadiyoon miseensoti isaa warri mana maree jiranii yommuu irratti mari'atan kana seenaa guddaa oromoodhaaf kan isaan ka'ani amma garuu inni amma labsii nama bahe waan irraa faayidaa argisiisu waan irraa arginu hin qabne.
obbo Mulaatu mee dhimmoota akka faayidaatti achi keessatti kaka'an kaaseen kanarratti ilaalcha siin qabdan siin gaafachuu barbaada tokkoffaa faayidaa addaa tajaajilaa ka jedhutu jira. Oromoon magaalaa Finfinnee keessatti argamu ijoollee isaa afaan isaatiin barsiifachuu akka danda'u manneen barnootaa afaan Oromoo sadarkaa tokkoffaan magaalaa Finfinnee keessatti baasii baajeta bulchiisa magaalaatiin gurmaa'u Oromoonni Finfinneef naannoo ishee jiraatan tajaajila hospitaalaa Finfinneerraa waan argataniif tajaajila faayidaa guutuu ta'e dhiyeessuu yaada keessa galchitee karoorfattee hojjechuu qabdi. Afaan Oromoo afaan hojii dabalataa magaalaa Finfinnee ta'a. Magaalaa Finfinnee keessatti hambaawwan eenyummaa aadaa fi seenaa Oromoo calaqqisan akkasumas seenaa uummata Oromoo waliin dhimmoota walitti hidhata qaban yaadannoo akka qabaatan gochuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti siidaawwan waltajjiilee daandiin gurguddaan. kanneen kana fakkaatan eenyummaa uummata Oromoo karaa calaqqisanitti akka moggaafaman taasifamu. Moggaasni maqaa iddoowwan magaalaa Finfinnee keessatti argaman akka barbaachisummaa isaatti maqaawwan durii itti beekamaniin akka waamaman ni taasisamu. Kanneen jedhaniif kabirootu jira. Dhimmoonni kun dantaa addaa miti jettanii yaadduu?
Kun dantaa addaa ta'uu hin danda'u. Oromiyaa keessatti lafa Oromoo gubbaatti. afaan oromoon dubbachuun afaan oromoon baruun afaan oromoon barreessuun afaan oromoon hojjechuun kun seera ittiin bultii biyya kanaadhaa bara kuma tokkoo dhibba sagalii saddeettamii torbatti mirkanaa'eera. Kennaa namni namaa kennu utuu hin ta'in afaan isaaniin hojjechuun afaan isaaniin jiraachuun dhalootaan kan argannu waan gara biraa miti. Karaa gara biraa kan nuyi jennu Finfinneen kun kan eeyuuti. Eeyuun Oromoodhaaf afaan hiree kan kennuufi. Oromoon lafa isaa irratti naannoo isaa irratti abbaadha malee nami garoodhaan kana sii godha kana sii godhaa ittiin jedhu miti. Kanaaf biyya kanaaf nagaa uumanii itti fufuudhaaf kan gargaaru Finfinneen Oromiyaa jala buluutu ishee gubbaa jiraa jenna nuyi akka dhaaba keenyaatti Finfinneen Oromiyaa jala jirti malee nama gara biraatu kennaa fi haan jedhu hin qabnu.
Gara biraa fakkeenyaaf waa'een hospitaalaa fakkee jira. Oromiyaa keessaa namoonni dhufanii Finfinnee keessatti waan tajaajilamanii fi. hospitaalonni akkaataa tajaajila guutuu kennanitti akka qindeeffaman ni taasifamaa jedha. Kun ka dura ture irraa maal addummaansaa?
Har'a kana sii goona inni jedhamu kun yoo Oromoo ta'e irraa gadnasuu immoo maal godhuu fi kanaan dura argataa ture miti. Dubbiin dubbii hospitaalaa miti. Dubbiin mana barumsaa miti. Dubbiin abbaa biyyummaati. Labsiin kun ammanaa yoo ba'ee isamma kanaan dura caalaa saba kana gidduutti rakkina uuma.
Obbo Mulaatu gara biraa kan isin gaafadhu moggaasni maqaa magaalaa Finfinnee Finfinnee jedhu Addis Ababaa waliin seera duratti fudhatama walqixxee ta'e ni qabaata ka jedhu ni jira. Kanarrattoo ilaalchi keessan maali?
Burkiina Faasoo innaa fudhattan maqaan isaa haaraadha. Naayijeeriyaa innaa fudhattan Abujaadhaati gara Leegoositti yommuu adeemu maqaan isaas akkasuma jijjiirameera. Maali Finfinnee yoo jedhame harka harka jedhaa Addis Ababaa kan jedhame jabanaa Minilik saba Oromootti duulee yommuu dhufe maqaan kun jijjiirame kan jijjiirame karaa moototaati malee karaa sabaa miti. Isa Finfinnee jedhamu kana fudhachuu dhannaa dhabuurraa kan ka'e tuffachuurraa kan ka'e. Maqaan kun waamamu yoo maqaan kun waamamee jedhe sabi kun irraa qabeessa ta'a kan jedhu of keessaa qabaateeti malee maqaa kana jijjiiruun fokkuu qaba jedhamee miti.
Kan jedhame achi keessatti hawaasni sadarkaa addunyaa hawaasni ardittii akkasumas immoo sadarkaa biyyoolessaatti Addis Ababaa jedhamee beekama. Oromiyaan immoo Finfinnee jechuudhaan itti dhimma ba'a. Kun seera duratti walqixxeedha. dhimma ijoo kan jijjiiru ta'uudhaa baatuyyuu waa itti fayyadama maqaa kana gara fuulduraatti ibsini ba'aa jedha ibsa sana keessatti kan lafa kaayame kun quubsaa mitiidha kan isin jedhu.
Kanaaf isa sanatti maxa'uun waan fidu hin qabu sabi kun kan inni gaafatu finfinnee ta'ee harka oromiyaa jala galee gara seechitti sabaaf sablammoonni akka barbaadanitti hundumtu nagaadhaan biyya kana keessa jiraachuu hin danda'u kanaan achi amma akka muka deemu kanatti. isa kanaan dura caalu caalaa sabii walitti bu'uu danda'a jennee sodaanna.
Gama dinagdeetiinis faayidaa addaa jedhamanii kanneen tarreeffaman ni jiru obbo Mulaatu. Fakkeenyaaf ibsa beeksisa keessatti kan jedhame naannoon Oromiyaa dhiyeessiin lafa ijaarsaa manneen hojii mootummaa fi gamoowwan tajaajilawwan hawaasaa adda addaatiif oolu liiziirraa karaa bilisa ta'een akka argatu taasifamaa magaalaan Finfinnee dhiyeessii bishaan dhugaatii naannoo Oromiyaa keessaa waan argattuuf gandoota boolli bishaan dhugaatii keessaa qotamuuf magaalawwaniif gandoota Oromiyaa daandiin bishaan dhugaatii kun keessa darbu hundatti fayyadamaa bishaan dhugaatii ni taasisamuu jedha. Kanoo akkamitti ilaaltu?
Eewutu eewuuf kennaa. Eewutu eewuun immoo itti ayyamuu danda'a. Lafi hunikoo hundumti isaa kan Oromooti. Oromoo gubbaa irraa amma dubbiin kun utuu Tigraay ta'e utuu yooyin immoo Baardaariin ta'e yooyin hawaasaa utuu ta'eeti. Hanqee miti ittiin jedhamaa warra achi jiran. Liizii si kaffalchiisuu si dhaabne. Bishaan lafa kee irraa baafne karaa kee irra yemmuu finnu immoo bishaan dhugaatii waan sii gashinuuf. Kun ikkoo mootummaan kan sii kennuudha malee har'a faayidaadha nama Oromoo ofii jedhanii kan irratti dubbatamu miti. Sabaan keessa kan jiraatu sablammiin jiraa hunduma jiraa Oromoo keessaa fo'anii isaaniif faayidaa kennu miti kun. Mootummaan kana hundumaa kennuun dirqama isaati. Dirqama isaa ta'e kana akka kennaa akka ilaalcha addaatti fudhatee kan irratti kanaan dubbatamu miti. Faayidaan maali? Ofii keetiin bushii naannoo kee bushii Finfinnee ofii keetiin bushii jechuutu jaalala uumaa walqixxummaa fidaa gara seechiitti sablammoota hundumtu walqixxummaan biyya keessa jiraatan ta'a nagaatu bu'aa jechuudha nuyi.
Dhimmoonni biraan kabiroonillee ibsaman ni jiru obbo Mulaatu. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti qonnaan bultoota Oromootiif bakka oomisha isaanii itti gurguratan ni gurmaa'aa fi giddugalawwan gabaa qonnaan bultoota Oromootiif oolan baasii bulchiisa magaalaa Finfinneetiin ijaaramanii faayidaan qonnaan bultootaaf akka kennamu ni taasifamaa. Qonnaan bultoonni sababaa misoomaatiin buqqa'an beenyaa gahaa akka argatan ni taasifamaa. Qonnaan bultoota kanaan dura sababaa misoomaatiin buqqa'aniif beenyaa gahaa hin argatiin qorannaa irratti hundaa'uudhaan hojiin deebisanii dhaabuu ni hojjetamaa. ammallee waa'een qonnaan bultoota iddoo isaaniirraa kaasisu akka barbaachisaa ta'etti itti fufuu danda'a dhimmi guddaan garuu qonnaan bulaan achirraa ka'u jireenyi isaa ka duraa caalaa akka wayyaa'u taasisuudha jedha dhumarrattis dhimma qonnaan bultoota buqqaan deebisanii dhaabuu kan hoogganu waajjirri mataasaa danda'e ni gurmaa'a ka jedhu kanoo akkamitti ilaaltu.
Qonnaan bulaan hin buqqaan jedhamu isuma amma Finfinnee babal'ifna jedhanii maaster pilaanii irratti isa kaa'ametu. amma karaa gara biraan babal'isanii daangaa dheereffachuu daangaa bal'ifachuu kan jedhudha. Finfinneen akkuma jirtutti meetiroopoliyanii taatee Addis Ababaa taatee yoo jiraatte kana goonaa isa isaan jedhanii nutti himanidha. Kun buqqisuu horiidhuma amma yeroo kana kan isa barbaachisu itti ilaannee irraa adeemaa jiru kun piraaktisii isa kanaan dura ture isuma deebifnee dhaabna kan jedhu of keessaa qaba. Koreellachuu yommuu jedhanii eewu feewu kan koreellachuu ta'u kan nuyi jennu kun hundumtuu akka hafu daangaan Finfinneedhaa babal'achuu kan isheen dandeessu yoo Oromiyaan ishee bushe bichaadha. Yoo Oromiyaan ishee bushetti haala makchi gubbaatti jedhamu kun hundumtuu qajeeluu danda'a. Yoo kanaan achi ammas rakkinuma isa kanaan dura turetu itti fufaa kun fooyyeen qabu kun fooyyessuu hin danda'u. Oromiyaanuma jalatti yennaa bulee jedhee an fakkeenyaaf yoo fudhanne Adaamaan rakkinaan samma nuyi haasofnu kana hundumaan qabu. Bishaan narraan bahin jedhee kan dubbatu hin jiru. Geejjibi rakkinaan qabu haasa'uun hin jiru. ati Oromoodha ati abaluudha ati akkasiidha jedhanii gargar wal baasanii jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf akkuma Adaamaa akkuma Jimmaa akkuma Naqamtee akkuma kanatti Finfinneenis Oromiyaa jala ooltee rakkina malee gara seechiitti akka deeman barbaanna malee koree dhaabnee ittiin lafarraa buqqifnaa inni jedhamu kuni falan ta'uu jenna nuyi.
Obbo Mulaatu dhumarratti kan isin gaafadhu yoo Finfinneen bulchiisa naannoo Oromiyaa jalatti buluu qabdi jettan. waa'een waajiraalee mootummaa federaalaa waa'een tajaajilawwan federaalaa waa'een faayidaa uummatoota kabiraa finfinnee keessa jiraatanii akkamitti ilaalama kan akkamitti ilaaltu.
Maali waajjirri Oromiyaa keessaa iddoo baay'eedha waajjirri adda addaa jiraachuu hin danda'u. Sablammiin adda addaas akkasuma Oromiyaa keessa iddoo adda addaa jiru. Naqamtee keessa kan jiraatan Amaariin jiraata, Oromoon hin jiraata, Guraageen hin jiraata, Tigireen hin jiraata, hundumtuu hin jiraata. garuu kan bulchu Oromiyaadha. Naannoo isaati. Finfinnee keessattis harka harka jedhaa yoo Oromiyaan bulche.
Itti aanaa dura taa'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraan alaattaniif anis baay'iseen sin galatoomfadhaa galatoomaa.
sagantaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sadiitti gaggeessinu kanumaan xumurre gama keenyaan bor walitti deebina halkan gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.